dey say olori ronke don come report olori tobi philip o i no understand olori tobi philip matter just dey hot up and down wetin be her own wetin she don commit wetin be every time olori tobi philip olori she no dey rest at least na rest small you no go stay one place your wahala too much na be this one wey dey go talk so because e don dey pass wetin we expect everybody dey talk about you everybody dey drag your matter you dey put mouth for everywhere wey no concern you you dey put people name for inside matter wey no concern them. na wow, o na wa some people dey too do welcome back again to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright o oh. if na the first time you dey join us for dis place we say welcome na here now we dey drop all the hot hot gist about things wey dey sup for inside the palace of ife so no forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there's a new upload and to my old subscribers the odogus in the house i dey hello oh. i loya die if i no appreciate una na be say i don kolo i dey say thank you for all the times wey una don dey dey with us all the love wey una don dey show this channel e dey come along so i say thank you very much dey say no be small wahala o say olori ronke come dey report say olori tobi philip no dey give her respect yes she say olori tobi philip dey look down on her say since wey she carry dis her children come inside palace she never see peace of mind collect so every small thing my pikin do this one my pikin do that one every small thing she go say na uh, olorironke dey look her pikin one kind olorironke go do this one to her pikin like e don plenty say she no go fit take am again say she don tire for all these ones say make a kabiyesi warn am or cooperate this problem or she herself go waka first hey i no come understand o. Oh olorirunke wan come use di princess privilege wey dem give her recently come dey enter kabiyesi o yes na because her people don talk say if you go eh, they don send her daughters away dey even come wan come dethrone kabiyesi if kabiyesi make announcement say e dey pursue dem now olorirunke don see di opportunity e go come dey threa ten kabiyesi anyhow say she go go so that e go come beg her make her people for no react wahala because that is how i see dis situation na so i take dey see am i no know how you yourself take see the matter but me i feel say na wetin olorirunke dey try talk, dey try do if you think say no be am so you fit just drop your comment make i know wetin you think say be this one because i no grab dem say di elders come dey ask am say we no understand o but wen olori philip enter di place e greet you well she was respectful so i no understand she say no be only for olojo festival o say e don dey come since wey olori philip don dey do dis one e don dey pile up say she don dey endure she don dey keep am to herself say any small thing like dis olori philip go come dey mock her say she no born any pikin for kabiyesi hmm. say she never born any pikin o say Olori oloritobi philip just dey make fun of her for any small situation say she she get twins for palace say eh, na she be the person wey suppose dey buga anyhow say Olori oloironke dey buga for nothing Why she go dey buga for inside palace wey she no get pikin i talk am say dis children wey oloritobi philip born go cause wahala o yes so e go cause wahala because her own na mm na me get twins na me get twins na me get twins ashley own nanami get double crown praise ewo olori ashley never come back hotness dey hold olori ronke because of toby philip if ashley come come back nko i dey tell una eh the wahala wey go burst for palace when olori ashley mistakenly come back inside that palace e no go easy o oh. because olori uh, ashley go dey drag her own oh, um, eh my double crown prince your pikin no reach my pikin na double crown prince princess um, prince from the father side prince from the mother side olori tobi filigo say na you sabi me i born twins na double children i carry come world your own na double prince na double children me i bring their two go dey push their head then miriam and ronke dem people wey never born for inside palace ewo their own na e go bad pass they go dey argue this argument in front of their face they fit no dey really argue but they go dey pepper their two they go dey pepper the rest of the people make they for pain them well well ah i just hope say olori rizzi dey okay o olori rizzi because na she agogo na be the only person wey i dey feel for imagine say she finally carry her own baby wey she suppose don dey ah natural now dey carry dey move on only for dem to kpai di pikin inside di palace yes pikin just disappear for inside belle just like dat no eh, miscarriage or anything just like dat now we hear say pikin don disappear with all the pain wey she dey go through now she no even dey show her face outside like that. she just dey dey on a low key yes olorileazi dey dey on a low key she no even come outside for inside dis eh, olojo festival she just dey dey low low she no wan problem she no wan make anything involve her matter now olori ronke don go report olori tobi philip kabiyesi say i no understand shey dey give you respect she give you respect na oloronke say all those ones wey tobi philip dey do na pretense na because say she see people for there say she don dey talk all these ones since say olori tobi philip no dey respect anybody say she dey she is a respecter of no man she no dey give anybody respect and this her children she carry dem for head she no dey gree anybody get peace of mind because of say she don born twins yes say everything wey you talk olori tobi philip go tell you say na you be the person you no get pikin for palace make you allow her you no do this one for palace make you allow her she go tell you say her baby na do this one her baby because of my baby because of ah i no fit imagine how she feel sha but now she don dey tell kabiyesi say make kabiyesi talk about the matter or make kabiyesi put mouth inside this matter or she go go back her people because e don dey too dey unbearable for her yes she say its getting unbearable olobitobi philip don too do now e don dey pain her so sotey she no go fit dey endure am for inside the palace of ife say she be person wey get things before she enter this palace she don already dey standard she dey okay why dey come dey make her dey feel less of herself say olori oh, tobi philip dey make her feel less of herself whereas she know say she be hot cake people don't they talk say may she go back her house may she get peace of mind you be lawyer you get ah ah fashion week like you get plenty plenty things you be independent woman don't build yourself die you get corner you get things i no know be your own why are you stuck in the palace people say why she dey stuck in the palace of ife they toileting insult from all these small small children where she feeds born may she come out go find what she go do with her life these children they insult her People say she you know, as much as say she don cause wahala for inside that palace she don commit plenty plenty things but e don do at this point make she just go back her pipo house make she go get her peace of mind yes get your peace of mind you you no go answer you know, you must not answer olori dey no put am say by force everybody go answer olori comot go get peace we no know whether she go hear this one abi she no go hear but na the advice wey people don dey give olori um ronke They say na the best thing wey she fit do for herself na be this one now so make she better take am serious make she for help herself make her peace of mind for still dey intact o oh. make her peace of mind for still dey okay for her no forget say all di story wey i dey carry come this area they all alleged information gathered from the internet space yes o oh. i no dey stay the palace of ife i no even dey stay ile ife na here say and as i hear am i dey like bring am to my people say see as e dey happen for the palace so no forget to drop your comment make i know wetin you think you think say olorironke oh, dey talk truth abi na lie she dey lie against Toby philip and why you think say Toby philip dey act like this? no so forget to like our video thank you and god bless you bye bye